The lawyers dem o wey come out before tok say dem don decide or dem go carry the case wey concern queen naomi and kabiyesi for head for free yes o na remember the tori for those wey no hear the tori dem make i tell una those lawyers dem wey na one woman wey be san dem dey call dem senior advocate of nigeria don come outside before tok say make queen naomi just give dem go ahead order say make queen naomi give dem go ahead order make dem for carry the matter for their head o oh. they don come out again talk say kabiyesi make kabiyesi mind himself yes o oh. say make kabiyesi mind himself for this marriage wey concern him and queen naomi In a way, come back again to my youtube channel my correct correct people how una dey If you're hearing my voice for the first time, you're welcome. Oh. And if you're a returning subscriber, now you gon' gon' be the real MVP. My people they talk say and eh, eh, cow we no get till Say now? God the help and the pursue fly. Yes, now be this matter will consign Queen Naomi so and the owner of Ile Assistance now, we be say we come we come dey beg kabiyesi now say let queen naomi go just as god that time dey send message dey give uh, pharaoh say let my people go pharaoh no hear word now kabiyesi don say im no go let queen naomi go as per say queen naomi na the treasure wey im don find for marriage <laughs> now the lawyers dey don dey come outside dey talk say she is not your slave yes dem don send message give um queen naomi say can you not be kabiyesi slave o oh? say she's not your slave you are not kabiyesi slave say make she give dem go ahead make dem for take proper action concerning uh, the dissolvement of their marriage say if kabiyesi decide say e no wan do am um, traditionally or peacefully the way wey dem want make dem do am say they can dissolve it um, legally or use court of law with or, or with or without the Ooni consent yes say as Ooni don dey feel say im e get right to hold Queen Naomi down say dem go come tell am say Queen Naomi no be im slave say Queen Naomi deserve to be free yes dem say because of Queen Naomi also get her own legal rights. wey uh, put her for the position wey be say as she sef say she no marry again with her own reasons and ka excuse me and kabiyesi no get any reasons for holding her down say dem fit dissolve the thing legally make she fit go her own way make kabiyesi take go im own way na remember say tori dey fly up and down say kabiyesi dey vex for queen naomi to come openly say e no want am again you know don say kabiyesi don dey nurse this uh, pain of wife leaving him and all that that is why when he come aside from olofi that time he talk the speech dem wey he give na say uh, people come dey laugh am say kò sí olórí láàfin say the olórí dey come dey go and everything say now nah, olórí don full ààfin and all that yes i think all those things wey i take mock am that time e really um, enter in ego abi e really break im ego so for im e no imagine say after those section of those oloris wey leave am any other olori go wan leave am again maybe say maybe na him dey pursue them or something so queen naomi coming now saying she no do again e go be e don be kabiyesi as if the thing wey dey happen before e wan start to dey happen now that is why im dey fight say queen naomi no go go anywhere and say e come pay na more yes so na wetin dem say im talk o say e pay na more say queen naomi come hire am enter social media say e no wan marry again or e no do again say make im e leave am make e free am so maybe all these things na follow the pain The kabiyesi wey make am say e no go release queen naomi eh, say e no go do anything or e no wan do as everybody don dey talk say make e do that is why these lawyers eh, don come again come be as if they dey beg queen naomi so that queen naomi can give them the go ahead or give them the permission to do wetin they wan do mm -hmm. because of they no fit just go dey serve Kabi kabiyesi paper or go dey divorce uh, Kabiyesi and Queen Naomi without Queen Naomi's uh, permission to do it. So all they are looking for now now make Queen Naomi just say go ahead ngwa hmm make them carry the thing for their head use legal action take make Kabiyesi do wetin im suppose do yes so my correct correct pipo na di matter oh yeah, oh. o say di lawyers they don't come again and in another say say these lawyers dem hmm, They never do any case before lose o oh, no say now lawyers them, where will you go The law school come outside with distinctions yes and na the one wey come dey way make the thing come strong be say na woman na im dey head this lawyer team dem so the thing dey pre prepare the woman for body say how man go hold im fellow woman down like this say what is the plan of the owner of ife wetin be im plan person say e no do again let her go continue with your other wives you can even add more wives to them, if you like but this one say she no do again why can't you let her go to see say hmm, something dey forbid Waiting, something dey wey kabiyesi no wan tell us for for queen naomi body yes something dey wey kabiyesi no wan tell us for queen naomi body wey make am no wan let queen naomi go that is why many many people for the online space don dey draw hand for ear say make queen naomi dey very very careful o oh. yes na wetin dem talk say make she dey very very careful this one wey kabiyesi no wan leave am go in peace say make e no come turn to i die no matter later make correct correct pipo na di mata wey we hear wey dey fly up and down for the social media space o oh. Now i carry am say make i come give una my correct correct pipo make una sef follow me hear the matter. say the lawyers dem don come out o. Oh following everything wey dey happen for inside the palace i guess dem sef go dey follow the matter tori torum yes dem go dey also dey shook mouth for the matter tori torum say dem must see how this thing dey go that is why dem take come outside now say queen naomi no be slave o oh to any man even to the own he say na marriage he marry am and now wey she say she no wan marry the marriage again say kabiyesi must let am go say but queen naomi need to give them the permission make we wait correct if na dey hear this matter. as i dey bring am so come give una una no forget to like yes una no forget to like share and put una comment down the comment section na beg i dey beg una o ngwanu una bye.